Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraandhala 27 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 20 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu handof qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti kamisa har'aa yommuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Somaaliyaa daawwatan. moortarri hedduun dhukaasamuu isaa godina gondar kaabaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni kudha ja'a du'uu isaanii akkasumas oduuwwan dhimmoota biraarratti xiyyeeffatan dabalatee dhimmoota adda addaa harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera kan dursu oduudha gara mitikkuu fi qaaduutti waliin darbina.
Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kamisa har'aa Moqaadishootti imaluun daawwannaa taasiseera. Wayita Soomaaliyaa ga'uttis aangawoonni Soomaaliyaa kan pirezidaant Hasan Sheek Mohaammadiin durfaman simannaa taasisaniiru fi Abiyyi Moqaadishoo kan ga'e akka sa'aatii naannoo sanaatti ganama sa'aatii afuriin dura yommuu ta'u yommuu inni buufata xiyyaaraa Moqaadishoo ga'utti dhukaasni moortaraa Alshabaab irraa ta'uu shakkamu kallattii buufata xiyyaaraa sanatti dhukaafamuu jiraattonni nageenya isaaniif sodaa qaban maqaan isaanii akka hin himamne jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. hojjetaan buufata xiyyaaraa tokko akka jedhetti dhukaasni moortaraa tokko garaajii buufata xiyyaaraa keessa bu'eera miidhaa dhukaasa kanaan dhaqqabe ilaalchisee waan gabaafame hin jiru buufata xiyyaararraa simachuun gara masaraa mootummaa soomaaliyaatti kan geessan pirezidaantiin soomaaliyaa hasan sheek masaraa mootummaa soomaaliyaa keessatti marii erga taasisaniin booda hooggantoonni lamaan waloon ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii walta'iinsa dippiloomaasii diinagdee fi hawaasummaa wal amantaa irratti hundaa'e cimsuu kan jedhu irratti cimsanii dubbachuu himaniiru akkasumas ibsa isaanii keessatti hooggantoonni humna waraanaa biyyoota lamaanii waliigaltee gaarii irra ga'uu isaanii ifoomsaniiru daawwannaan kun waliigaltee ankaraa gaafa muddee kudha tokko darbe taasifame hordofe ji'a darbe haala wal fakkaatuun pirezidaantiin soomaaliyaa hasan sheek finfinneetti daawwannaa kan taasisan yommuu ta'u biyyoonni lamaan hariiroo dippiloomaasii gidduu isaanii ture gara nagaatti fidaniiru waliigaltee biyyoonni lamaan torban darbe taasisaniin Itoophiyaan ergama nagaa eegsisuu kan gamtaa Afrikaa isa haaraa Soomaaliyaaf taasifamuun loltoota kuma lamaaf dhibba shan akka bobbaastu erga beeksisaniin boodadha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad daawwannaa Moqaadishootti taasisaa ture xumuruun akka sa'aatii naannoo sanaatti waaree booda sa'aatii saddatitti gara Finfinneetti deebi'eera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondor Kaabaa aanaa Dabaarqi keessatti balaa konkolaataa muudateen namoottan kudha ja'a du'uu isaanii hanga'oonni poolisii godinichaa beeksisanii jiru. Hanga'aan poolisii godina Gondor Kaabaa Inspeektar Yibalxaal Marshaa akka sagalee Ameerikaatti manitti qibxata dheengaddaa guraandhala 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii booda konkolaataan namootanii fi mi'a fe'ee bakka beeydaa jedhamurraa gara dabaarqitti imalaa ture bakka adda abreegiinaa jedhamutti garagalee namoottan kudha ja'a battalatti yommuu du'anu namoottan soddomii shan ta'an immoo madaa'uun isaanii namoottan madaa'uu isaanii ibsaniiru namoottan madaa'anii hospitaala seenan keessaa namni yohaannis jedhamanu akka sagalee ameerikaatti manitti baqattoota naannicha keessa qubatanii turan keessaa kudha saddeeti hojii barbaachaaf jecha deemaa turan konkolaaticha keessa keessa kan jiran yommuu ta'u isaan keessaa namoottan afuri du'aniiru. Aana Dabaarqi keessa buqqaatonni kuma lama ta'anu akka jiranu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaawutiin sagalee Ameerikaatiif ergame konkolaaticha kan konkolaachisaa ture namni konkolaachisa konkolaachisaa ture akka barbaadamaa jiru poolisoonni ibsuu isaanii eeree jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo humni addaa Sudaanii inni RSF jedhamu jalqaba torban kanaa irratti bakkoota to'annoo isaa jala jiru keessatti abbootii taayitaa bulchiinsaa hundeessuudhaa fi hibsuun isaa akka isa yaaddesse akka isaan yaaddesse miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru gabaasa kanaaf mitikuu fiqaadu.
Gareen humna addaa RSF garee hidhattoota biroo fi kan siyaasaa waliin ta'uun torban darbe keeniyaatti waliigaltee yookaan chaartara fuula kudha ja'a qabu waliif mallatteessaniin kutaa biyyattii bakkoota gareen humna addaa kun to'atee jiru keessatti abbaa taayitaa bulchiinsaa hundeessuu kan jedhudha. Gareen hidhattootaa kunneen lixa Sudaan irra guddeessaan naannoo Daarfur dabalatee to'annaa isaanii jala galchaniiru. Mana maree gola nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensota biyyoota Afrikaa sadii Aljeeriyaa, Somaaliyaa fi seeraaliyoon bakka bu'uun ibsa kan kenne itti aanaan ambaasaaddara aljeeriyaa toofiq kudurii kun tarkaanfii balaa qabu tattaaffii sudaan keessatti nagaaf waliin dubbiin itti fufee jiru kan daandii isaarraa maqsu jalee gareen humna addaa sudaan rsf fi michoonni isaanii hunda caalaa ilaalcha tokkummaa fi dantaa biyyaalessaa sudaaniif dursa kennuun tarkaanfii ammatti jiran duubatti akka deebisan jechuun waamicha dhiyeesseeraaf hogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guutareez wiixata darbe ibsa kenneen sochiin gareen humna addaa sudaan rsf itti jiru walwaraansa sudaan keessaa waggoota lama lakkoofsisaa jiru dheeressuu mala jechuun akeekkachiiseera qindeessaan siyaasaa yuunaayitid isteets joon keelii sudaan tokkummaan ishee eegame keessatti bulchiinsi siivilii akka uumamu ni deeggarra jedhe yaaliin amma gareen humna addaa fi michoonni isaanii bulchiinsa hundeessuuf itti jiran sudaan keessatti nagaa buusuuf hin gargaarus jedheera ambaasaadar biriitish barbaraa wudwaard waraana sudaan keessatti xumura taasisuuf chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii sudaan tokkummaa abbaa biyyummaa fi daangaan ishee eegame kabajuun irra jira. jetteetti mana marichaaf ergamaan sudaan al hariit idris al mahammad gareen humna addaa sudaan rsf fi michoonni isaanii chaartara akkanaa akka mallatteessaniif biyya ishee keessatti eeyyamuu isheef keeniyaa komateera mana marichaatti ambaasaaddarri keeniyaa erestas lokaalee deebii kenneen keeniyaan carraan marii fi waliigaltee garee hawaasa sudaan walitti fidu akka jiraatu cimsitee kan amantu waldhabdeen sudaan keessatti uumame saffisaan akka xumuramutti waliigaltee sudaan babal'isuuf qoqqoodinsa siyaasaa keessa darbee haala mijeessuuf waadaa galte keessattis ga'ee ishee ba'achaa turteetti jedheera.
Yemmuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joon F. Kennedy ajjeefamanu eegdota addaa isaanii keessaa tokko kan ta'anii Keleet Hiil umrii isaanii waggaa 93tti du'anii addunyaa kanarraa boqotaniiru. Oduun kunis kunooti.
Gaafa sadaasa digdamii lama bara kuma lamaaf jaatamii sadii pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joon F. Kennedy Daalaas Teeksaas keessatti ajjeefamu eegdota addaa warra Sakireet Sarviis jalaman keessaa tokko kan ta'e Kiliint Hiil wayita dhukaasni sun pirezidaantichatti dhuka'u konkolaataa pirezidaantichaatti aanee kan jiru konkolaataa haati warraa pirezidaantichaa keessa jirtu keessa turuu kan himeeru gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisee tureeruun akka oduu fuula koo duraa tamsa'aa jiruttiin hanga ammaatti yeroo hundaa nan yaadadha. jedhee ture bara 2011tti gaaffiif deebii kan taasisee ture hiil ajjeechaan pirezidaantichaa yeroo sanaa ammallee isa dhiphisuu dubbatee ture waa'ee ajjeechaa sanaa ifatti dubbachuuf hiil waggoota 50 itti fudhatee kan ture umurii isaa waggaa 63tti onkoloolessa 21 darbe kana kaalifoorniyaatti kan du'e.
Lammiileen Indooneeziyaa Maayinmaar keessatti giddugala gowwoomsaa keessatti hojjechaa turan karaa Taayilaandiin gadhiifamanii kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Kunoo oduun kunis.
kibba baha maayinmaar magaalaa maayaa waadaay keessatti lammiileen indooneeziyaa kanneen baay'inni isaanii saddeettamaa ol ta'an toora intarneetii fayyadamuun giddugaloota gowwoomsaa keessa hojjechaa turan karaa taayilaandiin kamisa har'aa gara biyya isaaniitti akka deebifaman taasifameera giddugaloonni gowwoomsaa kunneen namoota yakkamtootaa fi lammiilee biyyoota alaan kan hoogganaman toora intarneetii fayyadamuun guutummaa addunyaa irratti hojii gowwoomsuu kan hojjetan yommuu ta'u namoonni achi keessa hojjetan namoota seeraan ala nama deddeebisaniin hojjetan. hojiif jedhamuun gowwomsamanii erga achi ga'anii humnaan namoota kanneen kana hojjechiisus jalameera namoonni kunneen jalqaba hojii kaffaltii guddaa qabuun akka waadaan galamuu fi kan himan erga paaspoortiin isaanii irraa fuudhame akka booji'amtootaatti akka hojjetanis himaniiru mootummaan taayilaand namoota kana gadhiisaa akka jiruu fi biyyoota irraa dhufanitti deebisaa akka jiru ibsus miseensa seera tumtoota taayilaand kan paartii mormituu raangismaan room akka jedhetti giddugaloota gowwomsaa meeyinaamaar keessatti namoonni hanga kuma dhibba sadii ta'an hojjechaa jiru kanneen keessaa immoo kanneen gadhiifamaniiran kuma kudhanii gadi jechuun himeera giddugaloonni gowwomsaa kan karaa intarneetiin taasifaman waggoota dhiyoo as guutuu biyyoota kibba baha eeshiyaa keessatti babal'achaa kan jiran yommuu ta'u biyyoota akka kaamboodiyaa fi filiippiinsis dabalateeti kunis waggaatti maallaqa doolaara ameerikaa biiliyoonaan lakkaa'amu bu'aan irraa argamuu danda'ama kan jedhuunidha.
hayyee oduuwwan keenya kanumaa amma gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa nu wajjiniin turaati pirezidaantii yuunaayitid isteet doonaald tiraamp roobii kaleessaa ibsa kennaniin waa'ee albuuda biyya yukureen keessatti argamuu fi reer eerzi jedhamee beekamu irratti mirga yuunaayitid isteets qabdu ilaalchisee waliigaltee mallatteessuudhaa fi pirezidaantii yukureen volodimiir zeleniskii wajjiniin wal arguu fi akka jiran beeksisanii jiru pirezidaantiin yukureen volodimiir zeleniskii kiyeef keessatti ibsa kennaniin akkaataa albuudicha fayyadamuu irratti waliigaltee irra gahuu isaanii ibsanii waa'ee wabii nageenyaa yukureen yuunaayitid isteets irraa eegdu ilaalchisee garuu ammayyuu wanti xumurame akka hin jirre dubbatti zelenskiin jimaata borii masaraa waayit haawusitti argamuudhaan waliigalticha akka mallatteessanu gabaasameera dhimma kanarratti gabaasa aniitaa paawoliin masaraa waayit haawus irraa ergiteetu jube horaa akkattaa nutti himti.
pireezidaanti doonaald tiraamp pireezidaantiin yuukireen waayit haawus dhufuudhaan jimaata har'aa waliigaltee albuudaa mallatteessuuf jiru jedhan waliigalteen ammayyuu hin xumuramin jiru albuuda bu'aa guddaa qabu kan kiiv akka argattuuf yuunaayitid isteetsiif mirga kennituufi kunis waraana weerara raashaa waggoota sadiif geggeessite dura dhaabbachuudhaaf meeshaa waraanaa gara yuukireenitti ergameef waashingtaniif beenyaa kaffalti.
And we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement, and that'll be on rare earth.
waliigaltee mallatteessuuf deemna kunis waliigaltee guddaa ta'uuf jira waa'ee albuuda reer erz jedhuuf kabroo ta'a pireezidaantiin yuukireen volodimiir zeleniskii garuu waliigaltee amma jiru keessa kan hin jirre dhimma ijoo tuqanii nageenya yuukireeniif wabii qabatamaa waan ta'e roobii kaleessaa ganama tiraamp fedhii yuukireen kan miseensummaa neetoo fudhatama dhabsiisaniiru.
in this deal, there are only you know basic things about that. Yes, security guarantees and etc. But I think it's. it's waliigaltee kana keessatti dhimmi bu'uuraa tokkichi eeyyee waa'ee nageenya mirkaneessuuf kanneen fakkaatanii garuu waa'ee isaa miti jedhee yaada tarkaanfiiwwan ittaanan waa'ee isaa ta'uu qabu gara fuulduraatti wabiin nageenyaa hin jiru taanaan nuti dhugumatti nageenya dhabuu qofa otoo hin taane kan tiraamp dubbatan waliigaltee lola dhaabinsaas hin qabaannu kan hin qabnu taanaan waan hojiirra oolu hin jiru homaa hin qabaannu.
oleenaa prokopenkoo dhaabbata jarmanii maarshaal fandi jedhamurraa akka jedhanitti waliigalteen albuudaa kun qaama nagaa jalqaba kan zeleniskiin qopheessan ture.
it is difficult for the Ukrainian government to completely um, uh, go back on, on the offer. Uh, unfortunately, mootummaan yuukireen guutummaatti waliigaltee kanarraa duubatti deebi'uun rakkisaadha. kan nama dhibu wixneen waliigaltee kanaaf deebii akka ta'uuf yuukireeniif dhiyaatee ture baay'ee abdii kutachiisaaf kan gamtokkoo ture amma garuu qophiin kun baay'ee madaalawaa waan fakkaatuuf mootummaan yuukireen mallatteessuuf qophii ta'eera jedhan gorsituu ministeera maallaqaa yuukireen duraanii akka ta'an prokopenkoon waliigalteen kun osoo hin mallatteessamiin dura adabbi maallaqaa tokko tokko jira jedhanii eegu.
There is some progress in terms of mentioning uh, guarantees as, as a factor, but uh, it will have to be much more.
Wabiiwwan akka sababaatti kaasuu ilaalchisee fooyya'inni tokko tokko jira garuu waliigaltee sadhumaa irratti daran ibsamuu qaba. Sababiin isaas yeroo ammaa nageenyaaf investimentii gidduu walitti dhufeenyi tokko iyyuu hin jiru. Ammaaf waliigaltee investimentii fakkaataa garuu akka waliigaltee nageenyaatti miti jedhan. Akkasumas waraanni gara jabinaa kun osoo hin xumuramin dura ibsi bal'aan biroo ammallee xumuramuu qabu jira.
raashaan amma naannoo yuukireen kan sadarkaa addunyaatti beekamtee argatte keessaa gara harka shanii keessaa tokko ka to'atte yoo ta'u furmaata nagaa ta'uuf jiru keessatti tokkoon isaallee akka hin gadhiifne dhaadattee jirti.
hayyee kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara qophii addaa har'aatti darbina nu wajjiniin tura. mootummaan naajeeriyaa bara 2025tti yaada earn from the soil yookiin dacheerraa horachuu jedhu jedhee waamu akka wiirtuu algalii yookaan immoo galii oomisha biyya alaatti erguurraa argamu irratti kan xiyyeeffatedha waa'ee qonnaatiin kan walqabatedha kan sagantaan kun galii biyyattiin kanaan dura boba'aa irraa argattu gara oomisha midhaaniitti jijjiiruudhaaf yookaan immoo garasitti darbuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e dubbata. Dhimma kana irratti gabaasni Emiika Giibsanii magaala Naajeeriyaa Abuujaa irraa VOAdhaaf erge akka ittaanutti dhiyaata waliin caqasnume. Mooses Diyoogoo nama waggaa 59 hojii mootummaa irraa soorama ba'eedha. Gara waggaa 30 immoo hojii qonnaa keessatti nama hirmaachaa tureedha. lafa qonnaa isaa heektaara kudhan ta'u irratti ruuzii aatoo yookiin atara akkasumas laawuza oomishaa jira sagantaan dachee irraa argadhu yookiin earn from the soil jedhu akka oomisha isaa guddisu abdii qaba oomishni isaa yeroo ammaa doolaara 2000tti shallagamu akka ol guddatuuf abdii qaba.
naayiraa miliyoona sadii jechuun doolaara kuma tokkoof dhibba sagaliif sagaltama argachuu yoon danda'e baay'ee na gargaara waggaa dabre lafa hektaara lamarratti laawuzii yookaan ocholoniin facaase yeroo ammaa garuu fedhii waaqayyootiin yoo xiqqaate hektaara afurii amma shanitti nan argadha jedheen abdii qaba.
hirmaannaan yookiin sagantaan qonnaan bultoota sadarkaa gad aanaa irratti oomishaa jiran deeggeruudhaaf tolfame kun dhala xiqqoodhaan maallaqa baankii waliigalaa naajeeriyaa irraa argamu doolaara miiliyoonii soddomii lamaan kan socho'uudha sagantichi gibira xiqqeessuudhaan jajjabeessuu oomishaalee biyya alaatti ergamanuu fi gabaa barbaachuu kan dabalatuudha kaayyoon sagantichaa qotiinsa jireenya ofiitiif oolu babal'isuudha. qotiinsa sagantaa olaanaatti immoo oomishaalee faayidaa gurguddaa qabanu kan akka kokaa'oo saliixa laawuziidhaa fi jinjibila kanneen biyya alaatti ergaman irratti kan xiyyeeffateedha sagantichi qonnaan bultoota kakaasuudhaa fi gaarii akka ta'e kan amanu diyoogoon amma ammaatti gargaarsa mootummaatii fi deeggarsa liqii akka hin arganne dubbata.
gargaarsi kun haala kamiin akka argamu irratti yoo xiqqaate deemsa isaa yaaleera. ani yaaleera garuu na jala gatate yookaan hin milkaa'in hafe garuu yeroo tokko tokko yeroo dhufu tokko tokkoof garii keenyaaf deemsasaa faana bu'uudhaaf yookaan deemsasaa guutuudhaaf rakkisaadha nama beekuu waan akkas akkasii waan isaa yoo dhufeyyuu kanneen filataman tokko tokko jiru kanneen akkasii waan gargaaran miti.
Oomisha waliigalaa biyyaalessaa Naajeeriyaa keessatti qonnaan qooda dhibbeentaa 22 fi tuqaa 6 qaba. bara 2024 oomishaalee gabaa alaatti ergaman keessaa dhibbeentaan shanii fi tuqaan afurii kan qonnaarraa argameedha akka biiroon istaatistiksii biyyaalessaa naajeeriyaa jedhutti dhaabbata gorsaa magaalaa abuujaa keessa maandheeffate keessa kan hojjettu biriijiti okipokoro guddinaa fi ammayyuu akka bakki ga'aan jiru ibsite waa'een bu'uuraalee misoomaa garuu akka xiyyeeffannaa argachuu qabu dubbatti.
Oomisha keenya guddisuu qabna. Waan qonnaan bultoonni sadarkaa xixiqqaarra jiran amma barbaachisaa ta'etti hin humnoomneef amma ammaatti hojjechuu hin dandeenye. Sababni biroon nu alatti erguu hin dandeenyeef ulaagaa biyyaan alatti erguu guutuu waan dandeenye natti hin fakkaatu.
Imaammataa fi leenjii irratti xiyyeeffatee kan qonnaan bultoota sadarkaa xixiqqaa irratti hojjetan humneessuu fi galmoota al ergii Naajeeriyaa wajjiniin wal simatuudha jetti Biriijit itti dabaluudhaan.
Ituu mootummaan yookaan qooda fudhattoonni biroo itti seenanii imaammata kanneen akka gibira hir'isuu. kaffaltoota gibiraa jajjabeessuu qopheessuudhaan qonnaan bultoota oomisha isaanii gabaa alaatti erguudhaaf jiraniif haala salphaa ta'e mijeessanii gaariidha.
naajeeriyaan karoora bara 2025 al ergii qonnaatiin adda duree ta'uu ishee galmaan ga'uu fi qonnaan bultoota xixiqqaa meeshaalee ammayyaa fi imaammata deeggarsaa barsiisuu fi hidhachiisuun hawwii ishee gara hojiitti jijjiiruu akka qabdu ogeessonni dubbachuu isaanii ibsa gabaasni giibsen imeekaa magaala abuujaa naajeeriyaarraa vo'edhaaf qopheesse kun. Ayyee amma immoo gara qophii waa'ee dubartootaa maqaa haaraa yeroo kiyyaa jedhamu jalatti isiniif dhiyaatutti darbina. As yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessatti dhaabbata hundeeffame shamarran biyya keessaa gargaaru irratti xiyyeeffata. dhaabbatichi riil gerlis kan jedhamuudhaan erga hundeeffame immoo waggaa digdama guuteera. Shamarran dhibba ja'a fi maatiiwwan kuma kudha sadii naannoo Oromiyaa handaara magaala Finfinneetii fi Hoosanaa keessatti gargaaraa jira. Itti gaafatamtuun dhaabbata kanaa aadde Tsahaay Wadaajoo waa'ee dhaabbatichaa irratti jaallannee gammadaa wajjiniin waan haasa'an qabu waliin caqasnu ittaanii dhiyaata.
resources uh, reaching African lives jedhama erga dhaabbate waggaa digdama. Gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroo hin jedhu ofiidhuma isaaniitiyyuu sila kennaa qabu. Garuu yoo waa itti dabale yoo jajjabeessan kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu utuu qabanii maatiin isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kanarra dhiibboon akka ta'u dhiibboota irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjechuurraa hojjennurraa yookaan argine akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee achi horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuuleffanne darbee kutaa ja'affaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa isheetti baay'ee jabduu kan taate ammuma kutaa ja'affaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffamne.
Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
amma ammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii dhibbaa fi saddeettama dabalatee ijoollee dhibbaa ja'a gara maatii kuma sadii gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru.
Dooktorii kan ta'an jiru, injineerota baay'eetu jiru, neersonni jiru. IT kan hojjetan jiru, akkaawuntaantii kan ta'an jiru. Darbiteeyyuu immoo filaayit attendaantii kan taates jirti tokko fakkeenyaaf ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolarshipii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa tokko immoo Ameerikaa keessa kan jirtu jirti. Fiildii baayomedikaal injineeringii fi eerospees injineeringiidhaan. Obboleennii isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitiillee kan fixan iddoo garaagaraa kan ga'an iyyuu jiru. Maatiidhuma ilaalaa warra dhiiraas ni ilaala mana keessa kan jiranii maatiidhaa wajjiniin hojjenna wanta ta'eef jechuudha.
Egaa ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamittidha?
Qarshii sillaannaa fi qarshiicharra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamilee ishee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii nu kan fiduu fi ijoolleen kun kutaa ja'aatii amma kutaa kudha lammaffaatti nu bira jiru wanta ta'eef waggaa sadiiti amma waggaa torba gidduutti nu bira jiraatu. horii isaaniis immoo akka keewwataniin goona. Sababni isaa yeroo kudha lama fixanii hidhanii yeroo yuunivarsiitiidha kan akka waanlee harkatti qabatanii fi ergi yuunivarsiitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla.
Egaa maatii biratti gargaartu malee gara giddugala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha.
Maatii biratti gargaarra haa ta'uyyuu malee torbanitti al tokko ilaa argina. Meentoriitu jira. Gorsituu isaaniitu jira. Fuul taayimii kan hojiin hojjettu jechuudha. Mana barumsaa hin naqu warri meentoroonni isaanii barsiisota isaanii hojiin haasa'u jechuudha. Akkuma peerant tiichar kaanferensi akka biyya keenyaa jennu darbees immoo ijoollettiis qofaatti hin argu. mana isaanii hin naqu mana maatii hin naqu jechuudha. Yeroo horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaagaraas hin kennuu fi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhagaan godhu gara fuulduraatti maal keessa yoon seeninaa wayya jedhanii akka namoota irraa baranitti.
Kanneen dhaabbati kun gargaaree baratanii hojii qabatan keessaa lama haasofsiiseen jira. Shamarree Qabbanneen Daalaw ogeettii waa'ee teeknooloojii odeeffannoo yookaan infoormeeshin teeknooloojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti. Akkas jette.
Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaatii shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha. Tiitoriyaalii barnootaadha. Qarshiidha. Wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureeni jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
Kutaa meeqa gaafa jirtudha gargaarsa kana argachuu ka jalqabde?
Barattuu kutaa torbaa ta'eeni amma sadarkaa yuunivarsiitiitti wajjin turre har'allee wajjin hojjechaa jira jechuudha dhaabbata kanaa jiru. Gama kootiini nama gargaaruun keessumatti illee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsaa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuu nan barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gama kootiinii anillee isaanirraa kanaan baradhee shamarran cimsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an iddoo kamiin iyyuu ga'uu akka danda'an waan an hubadheef warra na booddee jiraniifis kanuma ni himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maali?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuuni duubatti deeminuuf miti jechuudha. Rakkoolee hedduun duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u garuu nun immoo namni amantii qabaa waaqa qabaa. waaqayyo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaadu rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaa fi haalli hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiiseyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faana jira baay'ee galatoomaa. Kana caalaa waaqayyoo isin haa bal'isuun jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Obsinee Abarraan jedhama. Amma Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidarii neersotaadha. Meetireem jenna nun asitti. Ani yeroon kutaa kurnaffaa irraati intaraansii qoramee qabxii pireparaatorii nan qaba ture. Yommuu sana haala dorgommee gara TTC waan akkasii dorgomuudhaaf yaalaan ture. Dafnee waan tokko TTC horii barannee maatii keenya akka qabu waan akkasiin ariifataa ture. Dhaabbanni riil jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoorti gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennanii fi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoorti na godhu ba'aan haala koorraa bu'eera waan ta'eef karaa tokkoon carraan argadhe kanaan pireparaatorii itti fufee barachuu hin danda'e. TTC'n dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinary medicine nagee ture. Sana booda achumatti Gondar Yuunivarsiitii dhaqeen sana booda iskoolaarshipii wayiidhaan qormaata wayii qorameen achas darbee qormaatii sana darbee immoo hambii kistullaatti namni siin sappoorti na godheessitiin hidii firiin baradhe miidaa isiidhaam.
Gargaarsi jara kanaa ituun arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaataa jireenya kee irratti waan sii godhe qaba.
Eeyyee kaayyoo kootti ce'uudhaan fi riqicha naate yeroo sanatti. Dubartoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru waan xiqqoo fakkaachuu danda'a. Ceesisuun yoo hojii tokko ceesisuun gara kaayyootti dubartoonni yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabbatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaaf hiriiriin na bira ga'u.
hayyee bal'ina qophii kanaa miidiyaa hawaasaa keenyatti hordofaa kanarraaf qabnu kanuma qophii boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtu fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.